yaa afaan oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wanni nu gammachiisu hiikaa macnaa qur'aanaa kan kitaaba فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمر ورابمه أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha dura dursoo suuraan tun suuratun namli je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii sagaltamii sadii lakkoofsi isi'ii diiddamii torba isiin إيجا سورة الشعراء بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلق أمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي طاسين معنى جتشكنا رب ما تبيخ تلك إسينتن آيانتن آيات القرآن آية قرآن الرأي وكتاب مبين آية kitaaba haqa ibsuu hayni qur'aanan mul'ate hudan kan jallinarraa qajeello'otti nama baasu wabushraa lilmu'miniin kan warra isa dhugo oomsu jannataan gammachiisu alladhiina yuqiimuuna asalaa isaan warra salaata tolchee salaatu wayu'tuuna azakaa warra zakaa baafatu wahum bilaakhirati hum yuuqinuun isaan warra aakhiraa dhugo oomsu beeku inna alladhiina laa yu'minuuna bilaakhira warri aakhiraatti hin amanne kan ni dhuftii hin yaanne zayyannaa lahum acmaalahum dalagaa isaanii badduu isaanitti bareechine jaalala isi'ii qalbii isaanii keessatti uumne hanga gaarummaa isi'ii malee hammeenya yookaa dararaa isi'ii hin garre takkatti fahum yacmahuun isaan ni dhama'an kuffaarri dukkana keessa jiraa namni dukkana keessa jiru ni dhama'a ulaa'ika alladhiina lahum suu'u alcadaab isaan sun warra azaabni jabaan hamaan addunyaa tana keessatti isaaniif qophaa'e sun ajjeefamu'u وهم في الآخرة هم الأخسرون isaan aakhiraatti warra khasaarame yookaa bade waan ibiddi zalaalami'i isaan eeggatuuf jecha وإنك لتلقى القرآن أتي يا إرجماخي يا محمد نجيني سرت هاجراتو قرآنك أنا نكنمت نفدت من لدن حكيم ربي حكمات أبو براسي أفا عليم ربي واهند بيخو إذ قال موسى لأهله waan gaaf tokko muusan jaartii isaatiin je'e isaanii biyya madiyanirraa gara misraa deemu kan halkan dukkana kara'arraa badan dubbadhu wanni jaartii isaati fi ilma isaati fi haadima isaatiin je'e innii aanastu naaroo an fago'ottin ibidda arge sa'aatii kun minhaa bikobar dhaqeetan oduu hara'aa tilmaama isaatiin isinitti deebi'aa nama haraa nu qajeelchu dhabne ow'aatii kun bishihaabin qabas takkaa ibiddan irraa qabsiisee isinii fida la'allakum tas'aluun akka qabbanarraa oo'ifattan waytiin qabbana isinittin deebi'aa asitti na eegaa je'een haa tayuu dalagaa biratti seene ittin deebine falammaa jaa'aha duuba muusan hoggaa bakka san gayu wanni arge muka gurraacha magariisa qaamni isaa hundi ibiddaa kan gubanne kan ifaan isaa sami itti dhaabbatu nuudiya an buurika man finnaar hoggaasan rabbiin muusatti lallabee akki je'e namni bakka ibiddaa keessa jiru barakaa argate waman hawlahaa namni ibidda san maddii jirus barakaa argate xahaarame namni bakka nuuraa san keessa jiru bakka ifaa san keessa jiru muusa'a kan maddii jiru malaayikaadha. takka kan ibidda keessa jiru malaayika'a kan maddii jiru muusa'a wa subhaana allahi rabbil caalamiin rabbiin waa hunda uume waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e kan waan fedhe dalagu kan wanni uume tokkolleen takkaayuu takkalleen isan fakkaanne yaa muusaa innahu ana allah yaa muusaa kan kana dalage ana rabbi alcaziiz kan waa hunda dandayu alhakiim kan xikmaa qabu si maradhadhee si ergee si qulqulleessee dalagaa ragaan sirraa barbaadamutti seentaa wa alqi casaaka ulee teetana lafa kaayi takkaa darbe duuba darbe darbinaan bofa taate falammaa ra'aahaa tahtazzu duuba muusan hoggaa ulee bofa taatee sossootu argu ka'annahaa jaan ulee bofa taatee akka bofa xixiqqa'atti ceetu guddoo tay'uu wajj argu wallaa mudbiraa dheefaf irraa garagale laaluu dadhabee walam yucaqib if duuba hin mil'anne hoggaasan rabbiin itti lallabee akki je'een yaa muusaa laa takhaf yaa muusaa ulee bofa taate tana hin sodaatin innii laa yakhaafu ladayya almursaluun ergamoonni kiyya na biratti hin sodaatu illaa man ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء nama dilii dalagee eegasii towbatee waan hamtuu dhiisee waan gaarii dalage malee isa irraan qeebala irraan jaaladha fa'innii ghafuurun rahiim an kan dilii namaaf araaramee rahmata namaaf godhu وأدخل يدك في جيبك حركك مرموك أمسكيتي كيس سينسيتي تخرج بيضاء harka adii akka ji'aa kan hanga'u tayeeti bayaa min ghayri suu kan dhukkuba baras kan harka nama addeessurraa addeenyi sun hin dhufin fi tis'i aayaat mu'jizaan uleedhatii fi tan harkaa mu'jizaa sagalirraa lama إلى فرعون وقومه تن فرعون في أمة إساتي ملئفت تن akkan an isaanitti si erge ragaa siif taatu akka karaa haqatti isaa yaamtuuf innahum kaanuu qawman faasiqiin isaan warra har'arraa baye فلما جاءتهم آياتنا مبصرة دوب هقام معجزان تينيا هرك نبي موسى أردت إسانت أفتي أرجن معجزام الأتو هك أنا ما قرسيفت قالوا هذا سحر مبين وأن موسى نقرسيسه فالفلة جأني وجحدوا بها معجزات هنسا مرما واستيقنتها أنفسهم كنما معجزان سن رب مراي هبة ظلما شبو دلق أوفجت كيبلو ددا وعلوا هكأرى إف قدس أوجت nabi Muusa'atti amanuu didanii rabbitti kafaran kan rabbiin sanii je'ee balaa isaanitti buusee isaan fixe فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ما لالي بود ور بديد لجي لفر إسان في الآمتي أكما بيتتي ولقد آتينا داود وسليمان داود في علم إساء سليمان كان ناجر علما بكم سشريعات كان نمجد أتي كان نمجد أتين فردي قدن أكان بكم سبل إفني في أفان شمبر أو كم برا إسام برسيفني وقال الحمد لله الذي فضلنا وان إسان جأن قالني كان ربي نجعل تسيتي على كثير من عباده المؤمنين قبروتا إساء مؤمن توتا هد أرة نبي ما نوكني نما في جنئي شياطين نولافسه وورث سليمان داود سليمان أبا إساء داود الراء بكم سافي أم بيما آليجرا إلمان داود خلسيلن الراء نمن بكم سافي نبيما الراء آله إلما إساء سليمان قفا علمنا منطق الطير نبي سليمان أكجئ يا إلمان آدم ربين أوك أشمبر أو يوكا وام بررو نبرسي ساجرة وأوتينا من كل شيء ربين وان خيري الدنيا آخر آتيرّا waan anbiya'aa fi mootonni kennamu hunda nuu kennee je'e wanni akkana je'eef waan rabbiin isaa kenne dhoysuu dhabee mul'isu uufi malee isi'iin dhaaddatu uufi miti qananii rabbii mul'isuun ni barbaadama إن هذا وأن نبي سليمان كن مكن لهو الفضل المبين كنا قدو ملأت بداس بلآ وحشر لسليمان جنوده ربي نبي سليمان أشكر بيهن درا ولتك أبه من الجن والإنس والطير jinni'ii fi namaa fi waan bararurraa hoggaa inni deemu ashkara namaatu itti aana eegasii ashkara jinni'iiti ashkara jinni'iititu itti aana mataa isaa gubbaa ashkara waan bararuuti kan yoo oow'a taate isaaf gaaddiseeysan heddomminni ashkara isaa waa asii asii miti fahum yuuzacuun isaan hoggaa yaa'an wal hayyisa'aati wal hayyisa'aati wal ittisa'aati deeman akka nabi suleymaan dura hin dabarreef akkuma aadaa mooti'ii takkaa dhaabbatanii wal eeganii eegasii yaa'an hattaa idaa atawu calaa waadi naml hanga odoo yaa'anuu laga mixi'itti dhufanitti layni mixi'ii kun biyya xaa'if takkaa shaamitti argama mixiin sun xixiqqoo takkaa gurguddoo qoolat namla duuba mixiin takka mixii laga sanirraa akki jette halaalaa suleymaanii fi ashkara isaa gartee يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم yaa ilmaan mixi'ii mana keessan seena لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون suleymaanii fi ashkarri isaa isaanii quban qabne isin hin fixinii yookaa isin hin macarinii nabi suleymaan bakka fago'orraa isii akkas jettu dhagayee fatabassama dhageenyan seeqe daaxikan min qawlihaa kofle jecha mixi'ii kanarraa duuba ashkara isaatitti lallabee dhaabe hanga mixiin mana isi'ii seentu gaafas ashkarri isaa lafa yaa'a qilleensarraa miti waqaala san booda akki je'e rabbi awzicnii yaa rabbi na yaadachiisi na yaachisiisi na dandeeysisi na qunnamsiisi an ashkura nicmataka qananii keetirratti galata sii galchuu allatii ancamta calayya wacalaa waaliday qananii tee tannaa fi abbaa kiyyaan qananiifte وأن أعمل صالحا ترضاه ammallee waan gaarii ati jaalattu dalaguu na yaachisiisi na qunnamsiisi وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين yaa rabbi rahmata keetin warra tole anbiyoota fi awliyoota keessa na seensis na guuttee guutummaa naa ida'i jechuu وتفقد الطير nabi suleymaan bishaanitti haajameeti ashkara isaa kan shimbirro'oo lallaale wanni inni tooyateef hudhudaa yaame isiin bishaan dachii jalatti gartii bakka bishaan jiru shayaaxiina garsiisi haa qotanii baasanii isi'iin je'u'uufi haa tayuu ni dhabe فقال ما لي لا أرى الهدهد دوب أكجئ مال تين هدهداه أجر أم كان من الغائبين تكا وننهن أرجنيف إسات أسنجر جئ دوب هدهدان أسنجرتوه بنان أكجئ waan inni iznii malee deemeef la'ucazzibannahu cadaaban shadiidaa rabbiin kakadhe cazaaba hamaa jabaadhan hudhudaa cazzaba takkaa qixaaxa rifeensa irraa rifee foon diimaa baasee tan bararuu hin dandeenye tan bineensa ifirraa dhoowwuu hin dandeenye aduu keessatti darba awla azbaxannahu takkaa morman irraa darba awla ya'tiyannii bisulxoonin mubiin takkaa ragaa aylii seenu mul'ataa sababaa iznii malee deemte firratti haa dhaabdu yookaa haa naafiddu famakasa gayra baciid duuba hudhudaan eega waa xiqqo zamana dheeraa hin tayin taa'ee dhufe hangi inni ture zuhurii fi asrii jiddu'u tana jidduu barbaanni shimbirro'oo kamtu irra barara'aan faca'ee hudhudaa galaaf deemtu arganii waan nabi Suleymaan je'e itti himanii isaa Suleymaan kabaju'uuf xiqqeenya isaa mul'isu mataa ol qabatee eegee fi goflaa takka kooluu lafaan fuula isaa dura dhaabbate hoggus Suleymaan mataa isaa qabee ifitti bute aaran bunnaan hudhudaan akki je'een dhaabbatiinsa guyyaa boruu guyyaa qiyaama'aa fuula rabbii dhaabbattu laalii na dhiisi jennaan rifatee dhiifama godhee fi maaliif deemte je'ee fagaatuu isarraa gaafate gaafannaan faqaala akki je'een أحطت بما لم تحط به waan ati hin beekinan beeke waan ati hin arginan arge waji'tuka min saba'in biyya saba je'amtu tan yaman bakka ma'rab je'amtu jirturraan binaba'in yaqiin oduu dhuga'aatin sii dhufe إني وجدت امرأة تملكهم وأنن أتشت أرجي أمة ألان اتموتئي وأوتيت من كل شيء تن واموتن اتهاجمهند أبدو يوكا كنمت ولها عرش عظيم إسين سري موتئي تكا موتم آتن akkaan bareeddu tan ziqiyaa fi meetarraa tolfamtee waan faaya ta'e hundaan faayamte qabdi wajattuhaa wa qawmahaa isi'ii fi ummata isi'ii kanneen yasjuduuna lishamsi min duunillaah rabbii achitti yookaa rabbi dhiisanii aduudhaaf سجودا أرجه وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان دلقا إثاني بدو اتبريتش فصدهم عن السبيل كراهة الرائسان أوه فهم لا يهتدون إسان هن أجيلا ألا يسجدوا لله ربي سجود أتي هن أجيلا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ربي وان سمئي في دتشي كيست أكتهند بيخو يوكا ملئس ويعلم ما تخفون ربي وان قرأت أيفتني في وما تعلنون وان إسن arrabaa fi dalaga'aan mul'iftan hunda beekuuf sujuuduu dhiiftanii waan inni uume adu'uuf sujuuddan allahu laa ilaaha illaa huu rabbiin kan isa malee rabbiin biraa hin jirre رب العرش العظيم ربي أرشي وان إني أومي هند كيسا إر قد أوميك أبو قال نبي سليمان دبي هدهدأ لجينيا والنجئين سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين نلال أغا نتي odeessite moo ati warra kijiburraayii ni hubanna yookaan ni qoranna ni hokanna wanni waan nabi suleymaan je'erraa beeynu takkaa fudhannu namni dubbii harkaa qabu yoo basaasa isarraa waa dhagaye hanga hubatuu waan san dalaga irra oolchuu dhabu duuba hudhudaan dubbii tana nabi suleymaanitti odeessiteeti bishaan agarsiiftee baafatanii dhuganii wadda'atanii salaatanii eegasii xalayaa mootittii sanitti ergu katabe. akki je'ee katabe xalayaan tun gabricha rabbii suleymaanirraa mootittii sabaa mootittii saba bilqiisatti deemti bismillaahi irrahmaani irrahiim nageenyi nama haqa jala deemuu fi eeganaa wannin je'u wannin isiniin je'u mataanatti ol hin qabatina'a dubbii tiyya dhagaya'a isinii amane natti koottaa je'een duuba miskii itti maxxansee hamartii isaatiin dhawee hudhuda atti kennee akki je'een idhab bikitaabii haadhaa fa'alqih ilayhim xalayaa tiyya tana fuudhii mootittii sanii fi warra isi'ii wajji jirutti geessi takkaa darbi summa tawalla anhum eega itti kennite irraa deebi'ii itti dhiyaadhuu dhaabbadhu fanzur maadhaa yarji'uun waan isaan deebisan waan isaan naa deebisan caqas duuba hudhudaan xalayaa Suleymaan fuudheti mootittii ashkarri naannoo isi'ii guutee teessutti dhaqee huccuu isi irratti xalayaa isaa darbe hoggaa darbu mootittiin ni rifatte sodaa keessa. eegasii xalayaa dubbiftee waan isa keessa jiru beeytee qoolat duuba hayyoota ummata is'iitin akki jette yaa ayyuhal mala'u yaa isin warra malaa kabajamoota innii ulqiya ilayya kitaabun kariim an kitaabni ajaa'ibaa natti ergame takkaa darbame innahu min suleymaan inni suleymaanirraa natti ergame وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأن إسا كيسا بسم الله الرحمن الرحيم maqaa rabbii rahmata gudda'aa xiqqaa qabuunan jalqabaa allaa tacluu calayya mataanatti ol hin qabatina'aa wa'tuunii muslimiin harka kenna'aa isinii islaamaa natti koottaa je'aa قالت يا أيها الملأ أفتوني إسن يا ور ملا مي مال تكا ملأ أسكنا ملأ نادوا في أمري وان أندلقون برباد مكيستي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أن واتك همرو yoo isin dhuftanii mala baaftan malee warri malaa kan isiin godhatte nama dhibba sadii fi kudha lama hundi isaanii nama kum kudhan kudhan if jalaa qaban قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد جنان ونجأنين nuti warra humna qabu kan lolatti jaba'aati waan ati feete dalaynaa wal amru ilayki dubbii sitti irkifne sitti dhiifne fanzurii maadaa ta'muriin waan itti nu ajajju laali ni dhageenyaa dalaga arra oolchinaa قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جنان أكجتين موتني آدن إساني يو بيتكهم نان أبتني سينا أفسدوها بل ليسنيتي وجعلوا أعزة أهلها أذلة هيوت بيسني قد إساني إكيسني ulfaataa isaanii saphisan ajjeesu'uu fi booji'uu fi biyyaa baasu'uun takka ari'uudhan aadan moototaa akkasii wakadhaalika yaf'aluun warri kitaaba nutti erges akkas dalaganii وإني مرسلة إليهم بهدية أن قماتا إساني إرجا فناظرة بما يرجع المرسلون دوبة وان إرجان تينيا ديبتونا لالة وان نتي إرجنيف إراء إيبلمو نتي ديبسا يو وان نتي إرجنيف إيبلو ددني نتي ديبسا inni nabiyyii tayuu beeyne itti amanneeti jala deemna yoommoo waan nuti ergineef qeebalee fudhate inni mootii tayuu beeyne ni lollaan jettee kaadimoota kum tokko kan dhibbi shan dhiiraa dhibbi shan dhala'aa ammallee muraa ziqiyaa kan hanga dhagaa manaan jaaranii dhibba shan ammallee halooyitaa faaya akka biraatiin dhawamte tan mootin uffatu ammallee miskii ambara nama kitaaba isi'ii suleymaanii geessu wajji suleymaaniif ergite ammoo hudhudaan kan kitaaba suleymaan isi itti geesse hoggaa waan isiin dalayde argee dhagayu ce'aa dhufeeti waan san nabi suleymaanitti odeeyse waan isiin ergu'uu deemtu mara falammaa jaa'a suleymaan duuba namni mootittiin sun ergitee fi wanni isiin suleymaanii ergite sun hoggaa suleymaan bira gayu qoola nabi suleymaan akki je'een atumidduunani bimaal si horii naa fiddanii naa kennitanii فما آتاني الله خير مما آتاكم والربين نا كنيت وان إني إثني كنر تعالى ربين موتم آفي نبيما نا كني إثني الدنيا قف كني بل أنتم بهديتكم تفرحون إثن وان براتي متي waan naa ergitaniin gammaddan addunya'aan gammaduu malee waan biraatin hin gammaddanii irji' ilayhim mootittii teessanii fi warra isi'ii wajji jirutti deebi'ii waan nuu ergiteen wajji nutin qeeballuu فلنأتينهم بجنود جيشي يوكا إسانت دولا لا قبل لهم بها أشكر إسان هم نئتن قبل ولنخرجنهم منها بي إساني سبأ الرا إسان بافنا سبا جتشون مقا abbaa gosa isaaniti maqaa isaanitiin bitti isaanii yaamamte adillatan wahum saaghiruun yoo islaamayanii nutti dhufuu baatan isaan xiqqeessineeti biyyaa isaan baafna duuba hoggaa ergamaan isi'ii waan isiin ergiteen wajji dhaamsa suleymaani wajji itti deebi'u siree isi'ii tan qal'aa isi'ii keessatti hulaan torba itti hidhamte kan qal'aan isi'ii sunuu eega qal'aa torba dabranii itti dhufan keessatti tiisitee itti gootee bakka Suleymaan jiru dhaqu'uuf qophooytee ashkara kuma kudha lamaa wajji Suleymaan ziyaaru'uu baate hanga itti dhiyaatutti hoggaasan nabi Suleymaan beekee qaala yaa ayyuhal mala'u wanni je'e yaa warra malaa ayyukum ya'tiinii bi'arshihaa eenyutu isinirraa siree isi'ii san naafida qabla an ya'tuunii muslimiin odoo islaamayanii nattin dhufne sireen biyya saba yaman jirtii suleymaan shaam beytulmaqdis jira isaan jidduun amna baatii lamaati wanni odoo islaamayanii natti hin dhufne je'eef eega islaamayanii horii isaanii fudhatuu hin qaban jecha'aaf qaala cifriitun min aljinni jennaan jinnichi jabaan akkaan humna qabu tokko akki je'e ana aatiika bihii qabla an taquuma min maqaamik anaatu odoo ati bakka teessee firdii gootu dalagaa fixxee hin deemne hin kaane sii fida je'e akkana jechuun saa'aa ganamarraa qabee hanga zuhuritti jechu'u sun hanga saa'aa jahaati وإني عليه لقوي أمين an siree san hangasitti fiduu nan dandaya amanama'a waan siree san keessa jiru hin balleessu jennaan nabi suleymaan akki je'een bilqiisa dhufu'uuf saa'aa takkaa cina'aatu yookaa saa'aa takkaa nusaatu hafee ati saa'aa jaha booda jettaa tanaaf jecha namni sanirra saffisee naa fidu eenyu je'een qaala alladhii indahu cilmun min alkitaab jennaan namichi beekomsa kitaabaa kitaaba tawraat if biraa qabu kan aasif ilma barsiyaa je'amu kan maqaa rabbii kan yoo isaan isa kadhatan rabbi kadhatan namaa qeebalu beeku akki je'e ana aatiika bihii qabla an yartadda ilayka xarfuk anaatu sii fida hanga ijji tee hoggaa waa laalte waan sanirraan deebine takkaa hin libsanne takkattin fida duuba samii ol laali je'eenii hoggaa nabi suleymaan ol laalee ija isi irraa gaddeeffatu ifuma biratti arge aasif hanga nabi suleymaan samii ol laale san maqaa gudda'aan rabbi kadhate yaa rabbi dafii naa fidi je'ee duuba rabbiin siree dachii jala oofee fideeti kursii suleymaan duraan baase wanni odeeffame maqaan rabbii gudda'aa kan inni kadhateen yaa dhal jalaali wal ikraam jechuu فلما رآه مستقرا عنده نبي سليمان هقا سرين أفتي إسا درة آبتو أكما وان درما أتش ترتي قال هذا والنجئ أرشي يوكا سري إسئين نافدون كن من فضل ربي بدآس ربي كياتي كنا إساتي ليبلوني نمكر أوجج أأشكر جلة إساف جلشمو أم أكفر أنني إسا مرميتا جلة إساف جلشو إيسي إساتي كفرا لا لؤوف ومن شكر نمني جلة إساف جلشي itti amanu'uun isaatu naa kennee beeku'uun waan itti isa ajaje dalagu'uun فإنما يشكر لنفسه لب مئساتف جلت جلته وان ثواب جلت جلتشؤ ثواب جلت جلتشو سني أرجتوف وان qananii argate irratti rabbiif galata galchu'uun qananii biraa ida'atuuf waman kafaro ammoo namni qananii rabbiin isaaf kenne morome ifumatti balleesse فإن ربي غني ربين جلت إسرى دريسا كريم ربين أرجأ kan nama galata isaan galchineef waa kennu duuba nabi suleymaan rabbiin waa xiqqo keessatti siree mootummaa bakka fagoo sanii fidee dura dhaabnan rabbiif galata galchee qaala nakkiruu lahaa carshahaa wanni ashkara isaatiin je'e siree isi'ii tana jirjiira akka isiin hoggaa garte kan isi'ii tayuu hin beeyne godhaa nanzur atahtadii ni laalla akka kan isi'ii taye qajeelteti beeytimoo am takuunu min alladhiina laa yahtaduun warra qajeelee hin beeyne taati wanni akkas godheef aylii isi'ii laalu'uufi maaliif jinni'iitu ayliin isi'ii ir'uudhaa ammallee miilli isiidhaa akka miila harre'eetii miilli isi'ii rifeensa qabaa je'een duuba kana hunda hubatu'uufi nabi suleymaan tattaafata godhe ammoo isaan wanni itti himaniif akkan fuune'eefi falammaa jaa'at duuba mootittiin hoggaa dhuftu أيلي إسئي لالؤو جتش قيل أهكذا عرشك سرينت تأكناتي إسئين جأمه قالت كأنه هو جنان كانوا مأك إسات جت بيتتي إسانت فكيسته أكما إسانو إسئت فكيسن maaliif isaan hoggaa isii gaafatan kun siree teeti hin jenne sireen tee akka siree tanaati je'an silaa odoo isaan siree teetii je'aniini ee jetti duuba nabi suleymaan beekomsaa fi aylii qabaatuu isi'ii garraan waan rabbiin isaa isaan qananiise himu'uu jecha akki je'e wa'uutiina alcilma min qablihaa odoo isiin waan san beekuu hin argatin dura rabbiin beekomsa tawxiidaa nuu kennee jira wakunnaa muslimiin odoo isiin hin amanin amannee beekomsaa fi islaamummallee nuutu isii dura rabbirraa argate wasaddahaa ibaadaa rabbirraa itti aman'urraa isii dhoowwee jira maa kaanat tacbudu min duuni illaah wanni iimaanarraa isii dhoowwe waan rabbii achitti ibaaduu turte sun aduudha إنها كانت من قوم كافرين إسين أمة ربت كفر الرأي ترت ور أدو إباد تكايو جبر قيل لها دخل الصرحة أمس ون إسئين جأمه وان جنين جتلال أوجت قلم يوكا قلآ قدا ثاني je'aniin dirree mana sanii keessa bishaan yaasanii qurxummii keessatti guuranii bahara fakkeessanii isa gubbaa birillee akkaan bishaan keessaa mul'atu furdoo afan achaa keessa jiru falammaa ro'atu duuba mootittiin hoggaa seenu'u kaatee bishaan sangartu hasibathu lujja wanni seete tuujii bishaanii tan waa takka gubbaa hin jirre wakashafat an saaqayhaa duuba sarbaa isi'ii lamaanirraa huccuu ol qabatte bishaan seenu'uuf nabi suleymaan achi taa'aa isiin bishaan san keessa dabartee isarratti salaammatu'uu deemti akka miilli isi'ii miila harre'ee hin fakkaanne argee ijarraa qabatee qoola wanni je'een إنه صرح ممرد من قوارير إنكن الآبر اللي إنجارميت على لك أقدمي بشاني متي هجو قد فتو جئني إسلامك تئسي يامي قبلتي قالت رب إني ظلمت نفسي يا ربي أن waan sin ta'in gabbaru'uun lubbuu tiyya miidhe amma irraa deebi'e وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سليمان وجي ربي قد أمني جل ديمي ربي وهند أومف قد جئ وان إسنتين هندت كفر جت نبي سليمان إسي فوضو فدئتي rifeensa miila isi'iitiif jibbe haa ta'uu jinniin nooraa tolchiteeti fi nooraa tolchitee fi saniin ifirraa deemsiftee fuudhee mootummaa isi'ii keessatti lakkisee baatii hunda keessaa hoggaa takka dhaqee ziyaaree guyyaa sadii bira tura duuba mootummaan isi'ii mootummaan suleeymaan dhumu'uun wajji dhumte nabi suleeymaan isaa umriin isaa bara kudha sadiiti mooye isaa umriin isaa shantamii sadiiti du'e ammoo bilqiisa intala sharax biil abaabun isi'ii abaabun isiidhaa yacrub ilma qaxaanitti deebiti yacrub nama iramirraa afaan bare inni nama afaan arabaa jalqabee dubbate eega qaayidaa dubbi'ii iramirraa bare mootummaa iram alaa dhufee qabatee irra hedduun arabaa isatti deebi'a abbaan bilqiisa mootii guddaa ilmaan mootii ta'e afurtamaatu isaaf dhalate tan irraa booda bilqiisa akka je'anitti haati isi'ii jinni ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أمة ثمود جأمت أبوليس إساني صالح إرجني جرة أن اعبدوا الله أكا ربي توكتش إباد أت إسا يامف فإذا هم فريقان يختصمون دوبة دين التئسا يامنا أمنس توت لمأ tan wal moromtutti addaan bayan tuutti takka tan hogguma dura saalih iimaanatti isaa yaame qeebaltee amante tuutti tuun tan amanuu diddee kafarte tuutti lamaan diin keessatti wal moromte qoola duuba nabi saalih warra kafareen akka jedhe يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة يا أمة خية مالف وان همتو بربادا وان قاري درة مالف عذاب بربادا رحمة درة واني أكن جئينف واني أكن جئيف إسانتو yoo diin ati dhufteen haqa ta'e azaaba nutti fidi je'aniin hoggaasan yaa ummata kiyya bakka amantanii rahmata argattan diddanii kafartanii azaaba barbaaddanii lawlaa tastaghfiruuna allah odoo kufri irraa deebitanii araara rabbirra barbaaddanii أمنأ ربنا ارجع أمسا لعلكم ترحمون أكا رحمة إساء أرجتن أكا إتآتم قالوا طيرنا بك جنان والنجأنين نتيا صالح سيت نتفرس يوكا فانا هماته نسهودن وبمن معك أما اللي ورس وججر كان مؤمنات هودن إسني جتش رومن نراج إته إسن تفان نتهماته أبار نتبؤه جأن قال طائركم عند الله جنان نبي صالح وان إسان جئ وان إسن irraa dheeysitan yookaa hoodattan rabbi bira jirtii isaatu isinitti fidaa bal antum qawmun tuftanuun isin warra mokkoramu warra rabbiin sharrii yookaa waan hamtuu itti buusee akka gorfaman laalu warra rabbiin hogiin waan gaarii kenneefi akka galata isaa galchan laalu وكان في المدينة تسعة رهط قافس من در صالح كيس نما سقلت جراتو تره يفسدون في الأرض إسان والردلي دلقيل فبلس ولا يصلحون إسان waa balleessuu malee waan tolchan qaaluu jarri saylan sun wanni waliin je'e taqoosamuu billaah rabbiin kakadhaa harka wal dhawadhaa lanubayyitannahu wa ahlahu saalihii fi aalii isaa warra isatti amane halkan ajjeefne ثم لنقولن لوليه eega ajjeefne warra dhiiga isaa barbaadun akki jennu maa shahidinaa mahlika ahlihi bakka nama isaa itti ajjeesan hin dhufne nama ajjeese hin beeynu wa innaa lasaadiquun nuti dhugaa dubbannaa jenneeti isaanii kakanna je'anii habalee guuratanii halkan mana saalix dhaqan haa ta'uu malaayikan dhaga'aan isaan tumteeti isaan fixxe wamakaruu makraa jarri sun hamtuu saalixitti yaade wamakarnaa makraa nus akka hamtuu isaanii saalixirraa itti deebifnu mala dhooyne وهم لا يشعرون إساني إفرا قبن قمنه ملائكة اتئرقنه إسان فين إيه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ما مل همان إسان أون بود أكم إسان التتاي أنا دمرناهم وقومهم أجمعين نتي orma saylanii fi ummata isaanii hunda fin'e jibriil itti iyyee kaan malaayikan dhaga'aan darbattee fatilka buyuutuhum haawiya kunoo manneen isaanii qullaa dhaabbata bakka diyaar saalix je'aniinitti manneen isaanii dhagaa keessatti dhagaa qoranii jaaratan akkasumatti araddaan isaanii dhaabbatti eega isaan irraa dhabamanii bimaa zalamuu wanni isaan akkasitti dhabamsiifneef sababaa kufrii isaanitii fi sababaa nabi saalix kijibsiisanii if miidhanii fi inna fi dhaalika la'aaya waan dubbanne san keessa gorsaatu jira liqawmin ya'lamuun warra dandeeytii teenya beekuuf dhuga oomsuuf وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أمو ور أمني رب صداتو بلا أمة صالح تبوت جلا نجايا بافني صالحي في ور إسات أمني كان كما أفرقان ولوطا إذ قال لقومه qissaa luut tan gaafa inni ummata isaatiin je'e dubbadhu wanni itti ergamnaan isaanin je'e ata'tuuna alfaahisha si dilii fokkattuu tana dalaydanii wa'antum tubsiruun fuula walii duratti odoo gartanuu odoo gariin keessan garii keessan arguu walitti dalaydanii odoo dalagaan tun fokkattu'uu beeytanuu أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء سئس فديت هيسا إيرت بافتني ألا إيفتني ألا ربين شهوا يوكا فدي اتبافت أوف يوكا وجرف أوف إسني أوم إيفتني بل أنتم قوم تجهلون إسن balaa dalagaa tanaa jettee isinitti buutu hin beeytan silaa odoo beeytanii hin dalaydanii famaa kaana jawaaba qawmihi duuba ummanni luuxu waan biraa hin jenne illaa an qaaluu akhrijuu aala luuxin min qaryatikum luuxi fi warra isaa intala isaa lamaani fi jaartii isaa ta mu'minaa ganda keessan keessaa baasaa jechuu malee waan biraa hin jenne innahum unaasun yataxahharuun luuxi fi warri isaa warra hudduu dhiirarraa qulqullaayu warra hudduu isaanii dhiiraf hin kennine fa'anjaynaahu wa ahlahu duuba luuxi fi warra isaa kan amane balaa jalaa nagaya baafne illa imra'atahu jaartii isaa tan kaafiraa malee qaddarnaahaa min alghaabiriin isii warra balaa keessatti hafurraa goone warra ganda san keessa jiru kan jibriil dachii garaan galchirraa tayuu isi'ii dabarsine wa amxarnaa calayhim maxaraa warra isaanirraa diida jiru hoggaa inni galu dhagaa itti roobsinee fin'e fasaa'a maxaru lmunzariin yaa hammeenya rooba warra diinni isaanii godhamee gorfamuu didee sun روب أجآتي قل الحمد لله والرب بدي بدي كفار بدي مؤمن بلا جلا نجايا بيو كنرتي ربي قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وسلام على عباده الذين اصطفى نجين الدنيا آخرة كان ور ربي مرت أتيتي warra rabbiin filate kan warra jannatarraa tayuu isaan katab ambiyaa asaabaa nabiiti mu'mina hunda warra tol kan salaata keessatti السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جنّ الله خير سربيت والرئيس إباد فيدمو أما يشركون دقايو كاتابوت إسان رب التك انديسانتو والرئيس إباد فيد رب جتشو أمن خلق السماوات والأرض سي نما سمئي dachii uume wa'anzala lakum min assamaa'i maa'a kan samii irraa bishaan isinii buusee fa'anbatnaa bihii hadaa'iqa dhaata bahjatin bishaan saniin masnoo magarsine masnoo bareedduu ما كان لكم أن تنبتوا شجرها تن إسن مك إسئي مغرفتو هندن ديني أإله مع الله دوبة ربي وانسا دلق وجي ربي برا كان إسا غرغار جرا هنجر جتشو خب إساتي وانسا هند أومي بل هم قوم يعدلون هاتيو إسان ور خرأ الرابي رب إيساني waan biraa gabbaru'uun waanuma inni uume isatti qindeessu'uun takkaa qixxeessu'uun amman jacala al-arda qaraara si nama dachii akka warra isi irra jiruun hin sossoone godhee uume moo وجعل خلالها أنهاراً كان لقوتي دتشي كيس ياس وجعل لها رواسيا كان قارتي قرقدو دتشي سوسوء أووثو دتشي كيس الآبي دجبيس وجعل بين البحرين حاجزا كان بهر لمان جدو جردو ولت مكمو أووثو قده baharri lamaan tokko lagootii bishaan mi'aayaa qabdu tokko baharuma bishaan isaa soogiddaa kana wanni girdoo ta'ee walitti yaa'uu isaan lamaan dhoowwe dachii isaan lamaan jidduu jirtu a ilaahum ma'alloh duuba rabbiin biraa rabbii waan san dalagee wajji ni jira hin jiru jechu bal aktharuhum laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun isaanii tokkummaa rabbii hin beekan amman yujiibu almuxxarra idaa dacaa eenyu namni nama akkaan rakkatee yaammatee owwaate fi dhagayeefi wayakshifu suu'a rakkoo isaa san irraa deemsisee isa furu waaqa tokkicha jechuu tanaaf jecha namni rakkate du'aa'ii heddommeessuun barbaadama ويجعلكم خلفاء الأرض أين نمني هقاء من تك دبره ummata biraa fidee akkasitti bakka warra dabree isin buusee khaliifaa walii lafa tanarratti isin godhu rabbii tokkichaa miti a ilaahum ma'alloh duuba rabbii tokkichaa wajji rabbiin biraa jira hin jiru jechuu qaliilan maa tadakkaruun haa tayuu gorfamuun keessan واقق أمن يهديكم في ظلمات البر أين نمني هقائس دكان لفا كيس ديمتا كرائس أجلت والبحر تكا هقا دكان بحر كيسياتا أينتو إسن أجلت أينتو جرى اتديمتا isin beeysisa halkan yoo taate urji'iin guyyaa yoo taate waan akka gaaraa waan akka akeekaa biraatin namni waan san uumee isin qajeelchu rabbii tokkicha jechuu ومن يرسل الرياح أين نمنك إلين سأرجو بشرا بين يدي رحمته كان rooba dura deemee roobni dhufu'uun nama gammachiisu inni rabbii tokkicha jechuu a ilaahum ma'alloh si rabbii tokkicha malee rabbiin biraa isaa wajji ni jira hin jiru jechuu تعالى الله عما يشركون ربين waan kuffaarri itti qindeessurraa qulqullaa'e amman yabda'u lkhalqa eenyu namni uumaa namaa gadaamessa keessatti jalqabu bishaan dhiiraa dhal'arraa summa yuciiduhu kan eega du'ee jiraachisee qabri'ii kaasu odoo ormi kuffaaraa ni kaafamnaa yaadullee baatee haa tayuu waan ragaan rabbiin duraan nama uume eega namni du'ee jiraachisuu dandayu'uu dhaabbateef jecha akkuma waan kaafamuu yaadanii kuffaara makkaa godheeti isaan dubbise duuba namni kaasu sun rabbii duuba rabbii tokkicha moo asnaamatu yookaa taabota isin harka keessaniin qortantu irra caala ومن يرزقكم من السماء eenyu namni sami irraa rooba isinii buusee isin razaqu wal'ard eenyu namni dachi irraa waa isinii magarsee isin razaqu inni rabbii tokkicha a ilaahum ma'allah si rabbii tokkicha malee namni waan dubbanne san dalagu ni jira hin jiru jechuu قل هاتوا برهانكم يا إرجماخ يا محمد يو أرم كفارا كان ربي براتو نوجي وانسا دلقي جأني كان سين فلمن تين ميرا قافدا وان جتن الرتي إن كنتم صادقين يو كان تقاد بتنتاتا جئين ormi kuffaaraa waytii qiyaaman dhaabbatturraa nabi muhammad gaafate duuba rabbiin nabi muhammadiin akki je'e qul laa ya'lamu man fi samaawaati waalardi alghayb wanni isaanin jettu namni sam'ii fi dachii keessa jiru namaa fi malaayika'arraa waan isaanirraa fago'oo hin beekan waan dhufaa taa'u gaafa qiyaaman dhuftu namni beeku hin jiru illa allah rabbii tokkicha malee wamaa yashcuruun kuffaarri makkaa hin beeku akkuma namni biraa hin beeyne ayyaana yubcasuun gaafa jiraachifamanii qabri'ii kaafaman بل ادارك علمهم في الآخرة سي بكمس إساني guddateetuma wal dhaqqabee aakiraa fi haala isi'ii gayee gaafa qiyaaman dhaabbatturraa gaafatanii beekumsi isaanii achin geenye inuu qiyaama akti hin amanne gaafa isiin dhuftu gaafatuun isaanii moroma'aa fi malee waan biraati fi miti bal hum fi shakkin minhaa isaan aakhiraan takkaa qiyaaman ni dhuftii hin dhugo oomsanii ni shakkan bal hum minhaa camuun isaan aakhiraa beeku irraa qalbiin isaanii balla'a akka isiin hin dhufne murataniiti yaadan. وقال الذين كفروا ور قياما هن أفت جئوا كان قبرئيهن كافمنو ياد أكجئ أإذا كنا ترابا سهقا دوني أوالمني بيتاني وآباؤنا أبوتن تينيس هقا بيتاتي أئنا لمخرجون سنتي jiraachifamneeti qabri'ii kaafamna لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إيغا دوتني نكافمتنين كن نو في أبوتي تينيلئين جأمي نو بالممي من قبل ندرة أكن جتشون إساني محمد ni kaafamtan je'ee baallama nuu seene akka namni isa duraa abbootii teenyan je'e silaa odoo dhugaa ta'e ni garraa haa ta'uu nama kaafame hin garree in haadhaa illaa asaaxiirul awwaliin wanni nuun je'an kun hijiba warri dur katabe je'an qul siiruu fil ard wanni isaanin jettu mee biyya ummata dur keessa yaa'aadha فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وان بودن ور كفريتا تلالا جئين وان إسام بود اتآنا عذابا أمؤوا بلآن أمؤوا سببا إسان والربين جئوا أمسو ددنيف دوبة ورس خجب سيسه كران إساني كنما اتئيس ولا تحزن عليهم جرس خجب سيسكن ما أمنوا أولا جتيه يادين ربيت أمنوا إساني هنفئني ولا تكن في ضيق مما يمكرون ميتا إسان سميد أوف تاءً sodaattee rakkattee hin yaaddayin anaatu si gargaaree irra si aansaa wayaquuluuna mataa haadha alwacd ammas kuffaarri makkaa wanni nabi muhammadiin je'u azaabni yoo amanuu baattan isinitti bu'a jettu yoom nutti bu'a in kuntum saadiqiin yoo kan dhugaa dubbattan taatan je'aniin qul casaa an yakuuna radifa lakum wanni jettuun wannin kajeelu akka isiniif dhiyaate bacdu alladii tastacjiluun gariin azaaba isin jarjarsiifattanii isinitti dhiyaate ji'iin azaabni isaanitti dhiyaate azaaba guyyaa lola baddirii itti bu'e kan kuffaara sanirraa torbaatam ajjeefamee torbaatam boojiyame kun azaaba addunyaa'aati ammoo azaabni aakhira'aa dhufu'uuf taa'a eega du'aatii. وإن ربك لذو فضل على الناس ربينك كان تلنا ما أولو كان كفار عذاب إسان الرابود آن سؤون إسان كنانيسة ولكن أكثرهم لا يشكرون هاتيو إرهدون نما ربي في جلتهن جلشو كفار rabbiin azaaba isaanirraa booda'aansuudharratti galata isaan galchan qananumaayuu hin se'an waan aakhiraan hin dhuftuu yaadaniif وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم rabbiin kee waan isaan gar'atti qabatan yookaa dhoysan beeka وما يعلنون waan isaan arrabaan mul'isan beeka وما من غائبة في السماء والأرض wanni akkaan samii fi dachii keessatti namarraa dhokatu إلا في كتاب مبين kitaaba waa hunda ibsu kan waa hundi keessatti katabamtee jirtu keessa jirti hundi rabbi biratti beekamaa waan rabbiin beekee achitti katabee dabarsirraa warra isatti kafare kan ambiyoota kijibsiise qixaaxuu inna haadha alqur'aan qur'aanni kun يقص على بني إسرائيل ilmaan Israa'iil kanneen zamana nabi Muhammad jiruuf dubbatee addeessa akthara alladhii hum fiihi yakhtalifuun irra hedduu waan isaan keessatti wal dhabanii hanga haqaa fi waan haqa hin ta'in adda isaanii baasu takkatti sanirraa dubbii nabi'ii sa'aa tan isaan keessatti wal dhaban isaanii dubbateeti waan haqaa isaanii ibse odoo silaa qabatanii وإنه لهدى qur'aanni kun jallinarraa qajeello'otti nama baasa waraxmatun lilmu'miniin kan warra itti amane azaabarraa najaa baasu kan waan rahmata isaanii qabutti isaan geessu inna rabbaka yaqdii baynahum rabbiin kee guyyaa qiyaama'aa isaan jiddu'utti firdii godha isaatu dubbii isaanii laalee mura bixukmihi akka qixxe'etti wahuwa alcaziizu alcaliim rabbiin jabaa beeka'a kan nam tokkolleen firdii isaa diduun hin mijjooyne akka addunyaa irratti firdii ambiyaa isaa didanitti fatawakkal cala allah rabbii keetitti irkadhu isuma abdadhu innaka cala alhaqqi almubiin ati diin haqaa mul'ata irra jirtaa siitu booda kuffaara si dhibe kana cabsee irra aanaa rabbiin kuffaara warra isa murum nama du'e ammallee nama duudaa waan dhageenye ballaa waan garretti fakkeessee nabi muhammadiin akki je'e innaka laa tusmicu lmawtaa yaa ergamaa kiyya ati kuffaara hin dhageessiftu isaan akka nama du'eetii gorsa kee hin dhagayanii walaa tusmicu summa ducaa nama duudaa yaaminsa hin dhageessiftu idaa wallaw mudbiriin hoggaa isaan waan ati jettu dhagayu irraa gara galan akka duuda'aa of godhanii wamaa anta bihaadi alcumyi can dalaalatihim ati warra qalbiin isaanii balla'aa karaa jallaa isaan yaa'anirraa karaa gaarii qajeelchuu hin dandeessu in tusmicu illaa man yu'minu bi aayaatinaa namni ati dhageessiftu kan waan sirraa dhagayuun fayyadamu nama aayata keenya qur'aana keenyatti amanu kan nuti iimaana isaaniif dabarsine فهم مسلمون إساني ربيف إفكني وان إني جئهند تغيو إسان كان أجيلشو ندن ديس ربيتو odoo isaan hin argamsiisin akka amananii jannata seenan muree dabarse wa'idaa waqa'a alqawlu alayhim hoggaa qiyaamaan dhiyaattee waytiin yookaa yeroon azaabni kuffaaratti bu'u geesse sun gaafa namni hundi badee dubbii rabbii dubbii rabbii isaanii dhagayuu dhiisanii khayrin cittee namni waan gaarii itti nama gorsee waan hamtuu irraa nama dhoowwu dhabamee. أخرجنا لهم دابة من الأرض بنين سلفر ديم توكو إساني بافنا مكان وانسني جساسا ديرن إسئي هنگت وطم جهاتميت ريبا هندك أبني ديسا جلاهم بيان إسين صفة بنين سهنداتك أبدي إسين bakka jirtu guyyaa sadii keessatti baati kan namni isii bay'utti jirtu daaw'atu isiin hoggaa sadii mul'atti takka yamanitti takka baadi'atti ammas eega hanga teesse teesse masjida makkaa keessa mul'atti isiin hoggaa baatu ulee muusa'aati fi hamartii nabi suleymaan qabdi irra jabaan waan je'amee isiin ilmoo gaala nabi saalixi tan hoggaa haadha ajjeesan ceetee dhagaan baqaqee fi keessa seente isi'iitu baya isiin bayuun asxaa qiyaaman dhiyaatu'uuti maaliif qiyaaman hanga waa sagal argamutti hin dhaabbattu saylanirraa takka isi'i tukallimuhum annannaasa isiin hoggaa baate nama zamana isi'ii jiru ni dubbifti waan isiin namaan jetturraa إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نمن آية خينيا قرآن خينيا هن أغو أومس ربين إسنين جاء جتة نما دبفت جساسا تن بانا كفار أمنون هفه إراهن كيبل مجتشو kaafirri asxaa isiin irra keessun beekama mu'minninis akkasi ويوم نحشر من كل أمة قيا أمتهن درا ولتك أبن فوجا نما هدو توتا ممن يكذب بآياتنا ور آية كين كجب سيسو متوتي warra kafaree walitti qabnu dubbadhu fahum yuuzacuun isaanii hayyifamee kan duraa deeffamee kan boodaa yaa'u waliin eeganii humnaan oofaman hattaa idaa jaa'u hanga hoggaa bakka itti gaafataman dhufan qaala ربين إسان جئت أكذبتم بآياتي آيات أنبيونك يا إسنتين أفن خجب سيفتني ولم تحيطوا بها علما كانوا مقاك أبدني لالتني وان إسين تاتهن بيخن يوكاهن هبتن أما ذا كنتم تعملون تكا مال ون إسن الدنيا أردت دلقوا ترتن كان آية خي خجبسيسو هنتين ووقع القول عليهم أجمان عذابن إسان تجج يوكا مرم بما ظلموا سببا إسان رب التكفرنيف فهم لا ينطقون دوب إسان هندبة وان دبة هنكبني نجل إسان كفار bakka itti dubbatuu fi bakka taan qaba alam yaraw annaa jacalna alleyl si akka nuti halkan uumne hin beeyne hin garre dukkaneessinee liyaskunuu fi akka isa keessa dalaga irraa hara baafataniif jecha wannahaara mubsiraa ammas akka guyyaa uumnee ibsine hin agarre akka isa keessa dalaganiif jecha inna fi dhaalika la'aayaat waan nuti hojjanne keessa ragaa dandeeytii teenyatu jira liqawmin yu'minuun warra rabbi dhugu oomsuuf ويوم ينفخ في الصور قيا قرين درا أفوفمت دبت نمن أفوف إسرافيل ففزع من في السماوات ومن في الأرض كان نمن سمئي في دتشي كيس جر هندي رفتشو إسام في الطرفة كان نمن تكلين دؤ جلاهم بانه إلا من شاء الله nama rabbiin fedhe malee sun jibriili fi miikaa'ilii fi israafiili fi izraa'iili isaan afran kun afuuffaa garrii duraatin hin dhumanii garrii lamaan jiddu'utti du'anii odoo garriin lammaffa'aa hin afuufamne jiraachifaman yaanni biraa garriin hoggaa sadii afuufamti je'a takka garrii rifachiisu'uuti takka ta fixu'uuti takka ta kaasuudhati wa kullun namni hundi eega qabri'ii kaafamanii guyyaa qiyaama'a atawuhu rabbitti dhufan daakhiriin isaanii isaaf gajje'u isaanii dubbii isaa dhagayu كان نم تكو إران هفن اتلفن وترى الجبال قاف قري لما يسعى أفوفمت قارتين قرت تحسبها جامدة كان أتي قارتيسا وام بك إسيلا أبت سيت وهي تمر مر السحاب كانما قارتين سن akka duumessa qilleensi oofutti ceetee deemtu wanni guddoon gama tokko ceetu nama isii laalutti waan dhaabbattu fakkaatti suna Allah sun dalagaa rabbiiti alladhii atqona kulla shay kan waa hunda tolchee uume innahu khabiirun bimaa tafaaluun inni waan isin dalaydan hunda quba qaba waan kaafirri dalagu quba qaba kan mu'minni dalagus quba qaba man jaa'a bilhasana namni guyyaa qiyaama'aa waan gaari'iin dhufe kan akka salaataa soomanaa sadaqa'aa takkaa hasanaa jechuun laa ilaaha illa allaahu jechu'u فله خير منها سببا وان غاري إني دلقيف جتشا ربين غلطا يوكا سوابا تعالى إساكن سن جنة وهم من فزع يومئذ آمنون ور وان غاري دلقي سن صدا أذاب الراقياك يا مآن غيا بيان ومن جاء بالسيئة نمني وان هم تؤون قياك يا مآلف وان همتون كفرئي فكبت وجوههم في النار فول إسانتين إبد كيسة دربمن هقا إبدت دربمن سن وان إسان جأموا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سئس waan dalaguu turtan malee waan biraatiif ni yakkamtanii hin yakkamtan takka hin qixaaxamtan dalagaa teessan hamtu'uun ibidda kana haqa godhattan malaayikan isaaniin jetti. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأن إسان جدت أن waaqa makkaa uume gabbaruu yookaa ibaadu uttin ajajame alladhii harramaha rabbii yookaa waaqa biyya makkaa tana haraama godhe dhoowwama godhe akkana jechuun kan biyya nagayaa kan isii keessatti namni hin ajjeefamne kan isii keessatti nam tokkolleen hin miidhamne kan mukni isi'ii hin muramne kan bineensi isi'ii hin al'oolamne kan kuffaarri hundi san quba qabu biyya miidhan yookaa waan hamtuu keessatti dalaguun dhoowwamaa walahuu kullu shay rabbiin an ibaadu an gabbaru isa waa hunda uumee qabu وأمرت أن أكون من المسلمين أن ونن إت أججمه وار ربت أمن الراتيو وأن أتلو القرآن أما اللي ونن إت أججمه قرآن إسن الرتك أرأي إيمانة إسيام فمن اهتدى دوب نمن إسن الرا أمنيك أجيله فإنما يهتدي لنفسه lubbuma ifiitiif qajeele waan sawaabni qajeelu'uu isaaf kennamuuf jecha waman dalla namni iimaanarraa jallatee kafare ifumatti jallate ifumatti balleeyse waan azaabni jallina isaa isa eeggatuuf faqul wanni isaanin jettu إنما أنا من المنذرين أن نما أذاب ور كفريت نما صداتشس أك أمنا قلو يو أمنا تلت يو ددني كفرا أن سنرى هنقافتمو ونن الرتجر دين اتجاسؤ أن أك جار اتي إسانت جيس جئي وقل الحمد لله أمس والنجتون قالن وانن أرقد هندرت كربيتي سيريكم آياته ربين رقادا ديتي إساء الدنيا الرت إسن قرسيس أوجراته lubbuu teessanii fi waan biraa keessatti fata'rifuunaha duuba hoggaasan dandeeytii rabbii beeytan waytii beekun isin hin fayyanne duuba rabbiin kuffaara makkaa gaafa lola badrii dandeeytii isaa garsiisee jira ajjeesu'uu fi booji'uun malaayikan fuula fi duuba isaanii dhaw'uun rabbiin lubbuu isaanii ibiddatti dafee dabarsu'uun kan isaan waan santu nutti argamaa hin yaadin kan nabi muhammad gaafa makka keessa hophaa jiru odoo lolli badrii hin dhufin. hoggaa rabbiin dandeeytii isaa isin garsiisu'uuf taa'a je'een qishnaa godhatanii dhugo'oomsuu didan duuba balaan itti buunan beekanii dhugo'oomsan haa ta'uu beekomsi sun isaan hin fayyanne kuffaarri biraatis akkas. وما ربك بغافل عما تعملون rabbiin waan isin dalaydan hin daganne irraa isin gaafata waytii isin gaafatu'uuf qabe keessatti
dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota.
Wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takka na qunnamsiisee naa laaffisseerraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi ashaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaa fi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffattaniif fayyaa dayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira irraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad kabiir abdullee kabiir mumayyaa umar jaarraa jilo'oo carcar laga arbaa afa allahu anhu وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu